Inefficiency and indiscipline is ruining the country now. Corruption here, there, and everywhere. Inflation is very high. Let's save Nigeria so Nigeria won't die. sex during the oil boom, not knowing that was our doom. Some people now have everything, while many, many have nothing. Let's save Nigeria, so Nigeria will. It's a reality. Let's give it a chance to grow. Let's join our hands to farm the land so we can have enough food to show. Let's save Nigeria so Nigeria won't die. to this our correct program state of the nation on inform me radio this um, morning uh, sorry say we dey come late na technical wahala na in cause am but anyway we thank god say we fit still come come talk to una you know make we dey rub our minds together. <laughs> the state our state of the nation presently is uh, alarming <laughs> so to speak <laughs> make i speak uh, grammar this morning e dey make person hear dey make kiki kiki kiki <laughs> but but even at that sef hmm, as long as say we believe uh, say god dey say na him dey protect. Hmm, we don see am na even all the things wey people try to do to protect the so called vips leave the vulnerable very very vulnerable uh-huh. even at that, the thing don dey come close to to the so called vip small small small na in fact the blessing na dem come dey even fear pass we the very very common and vulnerable uh, people uh, in the society. na so e dey be. oga hmm, adeomo my name na olayemi mm, i welcome una well well oya bros you say wetin so na e na so e dey be yes na so e dey be. yes okay. when papa think say to care for children mm. e hmm. no dey matter the time when better problem go burst for house children go waka comot e go come be just the man alone to face your whole wahala. Mm. that time you go come remember to say no oh oh i die known i die known oh. so i die known. so today i go fit they go fit stay around me to war off this problem o. Oh. Mm. because they forgotten say there is what they call once a man twice a boy. <laughs> once a man twice, twice a, a boy. boy. abeg you go break am down for me. yeah okay. once a man mm-hmm. twice a boy simply means say every human being get the time when e only just na one time e dey fit be man. okay the birth time of a man till the time when e be boy mm. then when e don dey old again e go be boy e go be boy because that time e go need care e go need care again mm. caring sustain yourself caring again so so once a man twice a boy na that stage nigeria vip dey face now okay so dem dey do once a man twice, twice a boy stinks <laughs> <laughs> but you know say e get some my name na adeomo akawo na i take welcome na to today program but you know say e get some of us wey be say we just dey whether we just we we be youth all through we just dey work e no dey work na just for na for public show e no dey work but no if e dey work dey work for me o oh, eh, because no ma no yeah i no be boy you know why mm, no me i no be boy right now sef <laughs> you no be boy mm-hmm. the people wey claim say one dem no go ever grow old mm. we don discover say sometime at a point dem don start to dey use the third leg which is the walking stick abame <laughs> and then two we don discover now say dem dey get wetin we dey call special eyes around <laughs> this morning dem don talk say federal government don restrict all federal government secretariats no more visitors. wow. why. no because we don discover say the third leg don near us pass the one wey we dey take eh, waka before. this one wey dem dey talk say no more visitors you sure say the people wey dem dey look for now no dey inside. you see na there the ascents for no peak. Mm. so they don start to become the boy again that is the <laughs> meaning hmm. because for enemy to tell you i am coming is mm. already there is already there oh. it's only waiting for the very time to do what you want do mm. so right now all the present measures don already they are present cut off they cave in those people into the in, mean, the within, very, within the very within cycle. Them. So congratulations, my brother. All of you enjoy what you sow. <laughs> Because the time when would they cry? When would they cry? They shout, they shout. They say, "Would they cry? Woof, woof." Yes, woof. now. And now the wolf don't really come na uh, eh, not be we come dey cry again. no the original the original cry now don't start. Uh eh, -huh. Hmm. when i did i dey run uh, adult education program i tell one lady say if you no want anybody laugh you now try to laugh yourself because tomorrow the laughter will be too grievous that you can't stay and you can in fact you know fit mm. stay body collect am. Mm. so right now the nigeria the so-called vulnerable, vulnerable the common nigerians are now the ones laughing why the people wey be dey laugh before their own don turn to immediate heart attack heart beating in fact all hearts don dey beat above seventy-two per minute <laughs> yes so don go go check hospital now you dey say people dey check bp every day. Mm the black mm. black vehicle just dey come dey check bp now mm. all black black motors, wey dey nigeria you know say we no dey buy any ash colour motor <laughs> if you buy ash colour mean say you dey be ordinary businessman once you buy black motor you dey inside there you dey inside na carcass river <laughs> so all of them, dem don dey check bp. yes my people we dey hmm. laugh now yes because god create us make we laugh yes so o ah, na medicine o when we dey talk say make we be uh, proactive not reactive for years we don dey talk about all these things the things wey we dey see say dey play out now we don for the past i mean for the past four years wey we wey we dey inside wey we dey inside the studio wey people dey hear our voice now we don dey shout the matter say hmm make we take care of ourselves so make we no think say this matter so so e no go come near us you know i i come across document you know sometimes when things dey happen na matter na im dey bring matter come out yes o oh, na so e be na. e get document wey dey wey i come across of recent <laughs> brotherly na one security agency na im write to some so called vip yeah. on security measures this same is a book uh, booklet form na im dey send yes, no. send send am to in quote vips but wetin happen today now the very vulnerable are left much more vulnerable than they were originally vulnerable Why the vips have even they don come join they don come they don join the ah. vulnerables. no ma they no join o okay they're no joining. they are now the leading train of vulnerables you okay. say because I make them yes no, I make them They're going to get special list of attack now. Mm. they are not on the front watch the front list. Mm. you know hmm. when we dey talk say america they do watch lists of people when them they monitor. Mm. right now terrorists are monitoring vip so they are now on the watch lists na dem come dey vulnerable we are now the the real nigerian sitting and watching the drama they want to help us play in fact sometimes it's good for things to happen like this <laughs> my chair is becoming bigger you are becoming fatter yeah i'm becoming fatter honestly hmm. honestly mm. so for today now may we talk to ourselves okay let's address make we address the situation uh, <laughs> president whether na president na been na presidency Eh. talk say na pipo wey wey no like nigeria nigeria say na dem dey cause dis wahala when i read dat matter e take me back to di statement of one chief eh, one eh, security oga wey tok say di pipo wey dey cause all dis katakata for dis country say no be nigerians dem be Yeah yes na wetin one oga talk be that. the no be one of them or not eh, two. Hmm, okay two. Um, one was the the immediate past igp. Mm -hmm. the immediate past uh, chief of army staff. okay dem talk am say the people wey dey cause katakata for nigeria for and for nigerians say na foreigners dey be dey come from other countries oga de omo, this thing This statement dey out there if you if you doubt me go check go internet go check yes you go fit get when when dem make dis statement so dem make am then why our security agencies our government both federal and state dey cover up for these same people wey dey delete our people mercilessly Thank because you. that statement now they contradict everything because i no believe say the we the indigenous people of nigeria go just carry dey kpai ourselves dey delete ourselves wetin be the benefit. okay i go start to answer that question when you ask me from this angle is it possible say rat dey enter house without tracing something. no so e dey smell something wey dey attract yes before e follow am enter house e go come start to dey on constant scavenging say e dey find the food mm. na e go start to dey destroy other things wey follow to prevent am not to reach the food mm-hmm. either one e go dey begin chop cloth when dey inside house mm-hmm. to find more food or e go make nest for the children in the course of searching for food e go make small small nest for the children when e go born put for there and in the course of giving birth to children he must do look for a way to prevent the children May predators no come go chop dem hmm. so how rats manage dey multiply for house Now, the method when insecurity take they multiply for country okay and then waiting they make rats enter house find out first of all either the way you dispose waste dem go first look for a way to come close to where you dey drop dirty waste food some remnants then from there dem go come trace the origin of remnants dem go come locate am dem now prefer to stay with the source than to stay with where the dumping site dey mm. na the ones wey never get level na dey stay where dem dey dump things the ones wey don get get ground mm. dem dey stay the source Uh-huh. go there enter house enter house go go stay near where you dey keep yam garri pepper all those kind things crayfish all those na there dem dey stay and then dem come begin dey multiply now how insecurity take enter nigeria so first of all i want to say nigeria open body when the man dey pork. na na nigeria open body uh, you need to. Uh, yes i go talk am i will talk am out yes i will i will talk am you see when i say when the matter wan start greed first set in for greed desperation must follow and when desperation mm. follow it must you must put up machineries to take make your des somebody desperate measures take achieve a purpose and anytime when you do when anybody on earth do desperate plans aftermath effect dey always create issues when go become problem to successive government mm. insecurity armed robbery banditry boko haram nigeria today investigations done no show say e no get any time when they dey away from political attainment of power mm-hmm. e no stay away so now how non nigerians come manage this keep nigeria hostage to the point they don kidnap our children sotey now the kidnapping of the very people wey no wan answer the question now na im e wan reach now at least local government chairman dem don regain im freedom from kogi state and e come begin dey talk yesterday say dem even tell am say anytime when any any of their hostage die na shortage e be to dem hmm. because that is to tell you they have a target of raising money money and how much they want to raise and they that's a purpose mm, mm. but the killing of any anybody now to threaten the people to quickly respond mm. now so now shortage be to them them no get interest to kill for now but to make for sure now. for now which means the fifty still do am later then commissioner don die for the same kogi why because to these people they feel that they, they you know this morning when i dey come i drive pass through that road when i dey always pass i see say police park for somewhere one person park commissioner motor for somewhere and they dey play golf for somewhere i come dey begin dey laugh i say see these people you dey inside motor now una relax dey guide the people when dey here because they get money knowing too well that these same people don't do on the watch list if these people appear today you just become the the shield. the shield. now if nigeria really dey secure do you need a special policeman to guide you. <laughs> no Now to show say the failure of the man is why he's carrying people up and down make anytin no go meet am and people no the queer understand say anytime when policeman follow you waka the policeman the shit to the man wey carry am now how manage when today the situation don reach that point of say the country is now kept hostage under banditry herdsmen and whatever i say nigeria open body in the sense we know say okay so so people their origin no be big for nigeria hmm. but we will pretend because of politics inculcate eh, them. yes and then they will now in turn extend the hand of fellowship to those wey dem know as their real person mm. then eventually drag them in mm. like a rat inviting another, another because of wetin he find house house rat house rat inviting the, the one outside the one outside yes. because of wetin yes either for marital reasons or whatever mm. rat must bring in another rat na be the matter and then so now they come dey multiply they, yes, they multiply they come dey multiply as so, they dey multiply so then the the children now go come dey find where where yes to so go they relocate and we discover that other rooms will not be one room na dey always enter but other rooms when night come dem no dey let people wey rent house stay they are the rent house abi wey get the house well no those wey get house mm-hmm. are now becoming ten ants to them because they actually stay in the inner carcass of the room <laughs> while the real owner of the house become a tenant staying on top of the bed <laughs> and at times you need to use net to guide your bed otherwise they will come and meet you even there the, even the net sef dey go chop am dey chop am sometimes <laughs> so why i dey use the rat is for us to only understand that there is something that always lead people to getting into these issues you see today i dey look at every state governor now dey raise security team dey raise security team just dey dash guns out and to me that thing go na anoda bombshell in di next four years five years to come nigeria will still solve the same problem we are facing tackle the present security we already breeded more security problem ahead now look at it remember say make i name one of the states wen dey go through that problem now the last time i do check check edo get security vigilante mm-hmm. whether you dey among the because i remember the total number when edo state recruit was eight hundred and seventy. okay constabulary police officers when the ig then come talk say gaga e no fit work because all of them dey get cane leg mm-hmm say when they do investigation on each of the person mm. where e belong to no fit make am to be person when he wan watch over pipo abeg break break am down okay wetin e mean be say dis pipo get hand for wetin dem dey call courtism okay. and because of that, dem no go fit do security job mm. because mm. for the fact that say you don belong to one cultic group the tendency to allow your cutting motive take supersede your security passion mm. go dey go dey there and of a truth we go dey bias and of a truth the thing don even play out as we dey talk so that thing no gree let the security issues work then but as time goes on people come dey shout stylishly they came into the town on vigilante the first day they displayed and today they don dey take people sit down for ground they don dey slap people they don dey shoot people and today they don't. They collect one one thousand naira from the street dem no even dey collect the two hundred naira when police dey collect today they don dey check police they don dey check papers for motor they are no longer interested in the forest as i dey talk to you so some streets for inside benin city dem dey tax dem if you no pay one thousand the next day your house go dey robbed no be issue of say i dey quote wetin real facts dem even go buy receipt booklet from mission road when dem dey issue receipt say you don pay or you no pay and so once your house is noted say you no pay uh-huh, expect visitors for night if dem no fit enter dem go just shoot shoot shoot so that you no fit sleep now wetin i dey try talk you discover 800 nine edo state say dem recruit then hmm. as constabulary police hmm. but today you are seeing more than 6000 persons on the street Yes. Without a leader. Wow. And they are all carrying guns. Edo State never see am o. Let me tell you, let anything by anything just happen. They can't tell you say government don change. That is when we will know the danger done to the state. By this by this present administration. Mm. So wetin make me dey talk am whenever we want to actually seek solutions, there is the need for us to be always very plain. The moment there is a, mot- a motive of arranging a thing, it always give birth to another problem. Okay. Because you remember that time when you discussed the issue of good governance, said there hmm. must be people being involved yes, in decision yes. making. To actually solve the problem of Edo State on security issues was for you to call for village heads, Uh, uh, uh, civil society organizations and people to come in and make volunteer volunteer the pass those who have passion for security to come in then the government can now harness them train them and see what they can do you discover you know, nobody we, can mastermind yes, those people we actually ask say uh, when these people come say who selected them select how them? they come which way they pass come but today they were just handpicked by those who who knew who they want to make use of but i want you to realize say eh, you see every time now they will just buy gun and one packet of bullet they will hand over to you buy gun packet of bullet hand over pop action here and there all over but i tell you those pop actions will do more damage to this society than the way it is today mm. now the same thing happen for borno state now, now, now the question wey i wan ask exactly the same thing na it happen for borno state when the time came the then sitting governor no fit come manage the situation they now took laws into their hands and then they relocated and built something else somewhere as at today it became a national crisis and not just national crisis it don become a mm. complete uh, uh, okay an africa issue mm-hmm. and then by by extension the entire world international international yes. when we dey treat as boko haram and then e don give birth to children here and there na make me talk say nigeria open body so if you look at how e dey be na person wey dey inside na im vex talk say i must at all cost get this thing na im make me first start with the issue of desperation and because of that, desperate measures wey dem take na im make we invite external forces to help achieve our purpose and by the time we finish it will now give birth to problem wey we no go fit solve even this present sitting federal government dey took some desperate step in 2015 today they are a part of the matter hmm. to let us leave the matter of say because i dey respect once you are a security chief before <laughs> anytime you speak na i read before yes anytime you speak your words matters a lot to me what of the chief security officers wey we get for um, the states no ma you see you you see you see hmm. uh, i remember wetin the former ig before the one that just left Uh, arase waiting talk concerning the security of the state one time he talked, say we know they handle am from the right angle why Because politics they slap hand on the angle when you no supposed touch take handle the matter and because of that, we may not be able to get it and that thing it don't really play out from the angle of the way the state government handle the security issue which means, as a security expert, for a man to have risen from just being a, a normal recruited police officer till he became an IG of uh, police, he know more than even the city governor when it comes to how to create security outfits. Apparatus. So if you speak, in no way you for make mistake. Mm. mm. But mm. because of your position, if he no tell you straight. So that you know you can't get bad belly. Bad belly. and um, you know in nigeria everybody they always like to be on the good book of the man wey sit down for office <laughs> so wetin make us dey look at these issues be say the uh, na im make am when i dey talk say many of us na we na nigeria open body then external forces come get opportunity run enter and today they are now becoming bigger than the very body when they open so nigeria don come tear you know e just be like vein when blood when the volume of blood wey suppose pass am if you don plenty pass wetin e suppose take No how no how e go burst and when e don burst na dat condition dey lead to several other problem when we dey hear either na stroke o oh, na this o oh, na that o oh, na blindness so e wan mouth bend go one direction o so wetin make me dey talk all these things na because somebody must give opportunity for someone who dey eye something to run enter. to run enter okay oga adeomo solution Mm. because it good say make we fit pinpoint the problem yeah another thing na for us to find solution because we the vulnerable indigenous people of nigeria irrespective of your religious uh, beliefs irrespective of the uh, geopolitical place where you come from make we join our hands to take protect wetin god give us make we no come allow strangers come steal our peace our joy then our ancestral lands from us so wetin be the solution somebody call call uh, me from uh, borno dey tell me the situation there boss whether make i dey cry o make i make make i i no just know yeah because of your nature now as a mother you always feel for people and so it it was the the kind of things i heard happening for borno dey disheartening when no fit when even the ordinary media no fit just carry They no fit carry am you know if you if you try am there's action five million They no fit carry am we wan collect five million naira and the the place so no be say na na no be say na christians dey there This ones i'm talking about even eh, muslims the nigerian muslims crying go through? in pains <laughs> wetin dem dey go through for their own country how dem dey vulnerable how their children their wives their sons dey delete dem dey delete dem so wetin wetin be the solution wey me and you and our indigenous brothers and sisters all over nigeria even those of us wey don even travel waka go another man country i dey always tell una na boropos una dey for there o if una remain there by the time una come back in fact na strangers una be for that place maybe one day the owner of the place go come talk say make una comot after for ghana now dem dey talk say make nigerians comot for ghana yes na ah, ah. so they take uh, their businesses they take their jobs so make ghana had to play it fast just the way wey nigerians take tell ghana make ghana do that time eh, wey we come do back for dem uh-huh. nigerians have to i mean ghana need to play it fast not be just because of man let me tell you i mean let me just uh, sorry say i caught you man i caught you short European. Uh, eh, European. I agree. I apologize. My people are abeg now. help me with donations. I dey appeal <laughs> for fund. My pay my. ah before you uh, before you continue my people now they listen to inform me radio this uh, morning and this now uh, the state of the nation we they talk about the insecurity yes the problem done already dey we dey find solution now so i don't put words for oga adeomo mouth make me see how we the indigenous people of nigeria in fact this thing still goes to other countries too where they go through problem so that if you know say you come from a particular place say na na you be the indigenous person for that place make you know how you go dey proactive and not reactive yes thank you very much for a very long time nigeria just dey reactive and reluctantly reactive sef <laughs> really reluctantly yes so abeg no na permit me as i use the language say we nigerians they reluctantly reactive and now the indigenous people of nigeria need to watch the mistakes from the past to be able to now stand and help the, the, the present and the future to become a better place for us now how we go fit do am take example from when father baka disappear i'm not not be the man but i'm not saying na saint or whatever <laughs> but when the when the priest the roman catholic priest vanish when they see the crowd when man come look for the man is either you provide this man or you cease to be dss begin deny quick quick and then the bishop no get option than to, to say to release the guy hey oga uh, see my hands are clear from this matter you know why i use that language the people raised an alarm They no even wan wait for twenty four, i mean forty eight hours they quickly raised an alarm and they came out, came out and they did not wait for who to report to they reported to themselves and took an action for themselves for themselves and by themselves one thing you should be aware of be say as me and you dey talk just be aware the security apparatus of the country don dey infiltrated and because of that when i mean by infiltrated be say the nigeria security right now the trust don die e no dey there e no dey there mm-hmm. because the same people wey you wan fight me dey feel say they don get hand put for the security and so for shakao to sit down dey boast say presidency no dey fit hold meeting say as e dey discuss him dey get him voice for there na to tell you say members dey with am mm. no you only if a man shout like that mm. he get the god to the speak to talk like that you fit mm. tell america president say the meeting you are holding i'm getting the wave here Now they tell you say the people don already dey so they are the ones within the presidential villa mm. because the president no home meeting with my father who died 27 years ago he no home meeting with my grandmother who died about 50 years ago he is holding meeting with present federal people, executive council people wey dey alive When they alive and so if e dey home meeting and shakari is telling you all the plans you are holding i am with them and that as you are discussing the, your discussion right in your office is transmitted to me and it's even with me i'm getting your voice i'm getting everything about you it therefore means you are not planning so if enemy dey see and watch the way they plan and no plan because planning is something we're supposed to undergo in the secret and the result shows in the open so wetin make me the talk from here be say now the indigenous people of nigeria take example from the way enugu youth handle that man disappearance mm. they have no option than the man to what reappear all this why the students when they carry from um, the for, uh, university of forestry mm. Mm. are we saying we knew how to get them back since and we didn't and do we it didn't. until they brought four dead bodies until after they brought four dead bodies for that matter so i hear say they release they release uh, one of their people to release those children o. Oh. yes a swap. a swap. no there is always a swap. Uh, a swap of one of their members. that four that one. Uh, ma that one mean more than the entire children when they release. for terrorists to re- to tell you we need this person for you to for you to get this mm. number na to tell you one there are two things either na the person dey in charge of bomb making or na the person dey in charge of arms repair or na him dey in charge of the technological aspect of the terrorism This three angle terrorists no dey use am play you know because of the graduate study wey we dey do about security issues there are things wey we no just fit just voice like that but when terrorists dey demand for one particular person watch out that man is too important Mm. It's too important to the successes of their operations. Of their operations. And then in the first case, wetin make una no take the man out when they go keep am. Hmm. it means the person wey dey say make they keep am know why they say make they keep am and he knows why who he need to tell say if una take this They go give una back. give una back. so in in summary oga so The indigenous people of nigerians now i dey check things today i dey see say benue youth Benue youth say they don wake up say we want to defend ourselves i just dey laugh hmm, action speaks louder than words <laughs> and i think that was the biggest mistake they even made to me it's a big mistake probably later we'll discuss that but wetin i think we should do one all traditional rulers in every village i no dey say every city now every village there must be if there in fact any city wey turn city today na village first be na im make am wey dem dey get money onile so every home every community need to watch out for each other that one na one two we need to start wetin we dey call collaborations between communities make we stop all this communal war within the country within our communities within our state within our local all government. all those ones sef na you na people still yes. purposely. so make you know now say dem dey use you so that they can get you. and three anytime you are thinking of religious battle forget it na diversion of attention. then four ethnic supremacy na be the battlefield. And so, for that reason, the indigenous people of Nigeria need to rise above security. We can do it, not be waiting, we know it no dey possible for us. We fit do am. I can imagine say small small boys don dey design things that dey showcase them. No need. Civil society organization at this time una really get if una get the interest of Nigeria at heart na this time na suppose dey do small small mobilizations for people to do wetin we dey call security apparatus One una fit take dey watch places somebody design cctv camera from a village recently and e wan display am on social media another person tell am say dem go so kill you if you go display am na lie before but to me na now na now civil society organisation no even need to let anybody know dat guy uh, mm, in the mm. present nigeria yes those who get nigeria at heart now this time they need to look for a way keep that boy somewhere and see how he can build more yes Oga ogadono you are very correct very very correct that's why we dey always talk say when the uh, presidency federal government and all dey say make uh, social not social media na the so many people no dey talk again yes say make uh, radio this one make we no dey discuss we sef we dey over talk now <laughs> say make we no dey talk again we dey warn say sometimes e better say make you make people talk make you know <laughs> make you know their mind so that you <laughs> you go know wetin dey happen but because of that zip wey dem put for people mouth now and because of the action and inaction the body language and lack of the body language wey don dey come for presidency a lot of hmmm dey for ground a lot of things dey happen People, we no need rocket science at all now we no need scientists because this dey said me sef i don dey question science uh <laughs> -huh. we no really need but it's just for us to reason make we go back to history make we read eh then we go know say okay if you do a and b see the result wey you go get na where we dey be right now because no but in as much as we dey look say a lot of people just dey redundant or just dey um, give me give me another word simple word eh, dormant dormant uh eh, -huh, eh, say dem no dey do anything but sometimes you go find out say a few people underground dey do things yes dey do things yes you get so oya carry on so my my my take on it our advice uh, our advice be say make indigenous indigenous people of nigeria hmm. get involved with technologies when go fit help watch your environment first of all if you can design one small butterfly no do plane no do drone do small butterfly when e go pay help you dey check your forest and see where these evil men stay when dem bin wan use for your village because every community now don almost dey surrounded so take design the butterfly watch the butterfly know the location know how to tell your village security outfit say see where dem dey o oh, see where i for see dem design all those things if they are getting from outside from russia from anywhere you can get from your village mm. and two the other day i dey read one place when somebody dey say one woman fly black bird dey come fall for lagos e come turn human being i come dey vex for the woman <laughs> so you mean say you fit you fit see the fly then you come dey fall why you first start to dey fly in the first place <laughs> Ife Ife from Lagos. I can't look the woman. I say, why you no call a lot of children together? Make you teach them how to be, how to, how how to, to design, how to design those kind of beds. <laughs> no, the question is, how who sit down really talk? Say, in, in, in go sit down when they go. The first person when design the lens, when they, they call the, eh, the lens of a CD plate, when they play that CD plate, mm. that lens, not be from water they go design them make person designer come from that side <laughs> provision will dey buy am now and e dey make money why you no use your own now so you when you think say you get that thing wey you dey call witchcraft design something just send am message make e help you check your forest make e mm. guide your village find am then come back and tell your people say see where they dey mm. and then the village now know how to guide the forest and help the forest to become a better forest mm. a manure forest and then gradually it will spread to secure local government because now from local government banditry they secure more local government they will get a oh, state. Oh, yeah. Yeah. That's the way. The way them they do am. Now, so you too need to do am. By first of all, you secure a village, secure communities around that environment, and secure the entire local government. Then from local government, you capture more local government, you replicate, mm-hmm. and then th- by extension, a state will be cleared so the same na that same. Mm, is the same method we need that we need. yes so make but this time around we don wait for their strike we we now become more proactive because the federal government don show say they dey one side of the game. Mm. in as much as say dem dey shout. dem dey shout woo woo woo. Uh -huh. because he's a toothless bulldog. <laughs> you can imagine for a presidency to come out and a president come out say i gave a shoot aside order and it's not obeyed na to let you know say even he know say he no give order so my people my this morning my advice to the entire indigenous people of nigeria anywhere you dey in the world canada ireland germany germany japan and then anywhere in the country talk to your friends they you have a friend who have a friend who have a friend that is from a village hmm ah is there anybody wey no come from village no what i mean is even the city wey you dey stay na not be village e be before wey dem develop am to become urban urban place so we are all connected it's a network there is a need for us to raise our own guardian eyes because i no wan tell you say go get wetin we dey call food soldiers raise your guardian eyes and with time i assure you you will come home and you will be at peace but e go dey painful say you come to the country you discover say the hotel where you dey safe you no dey safe dem <laughs> come tell you say they came to drop a note without telling you oh, because the hotelians will not tell you say they came to drop a note funny enough you either land in abuja or you land in lagos see the battle wey dey lagos now that uh, uh, cairo market one group dey talk say na bomb police dey talk say na lie hmm. no be bomb uh, no the report dey show say the two of them no even agree so when you look at it di who know whether they drop the as you land nigeria the airport when you go land e carry you go the hotel when they don drop note what i would say na this thing that thing wey we see eh? wetin dem talk They no talk say uh, say all uh, um, uh, wetin airport all, all, all airport, airport red alert uh, red alert hotel, hotel. Uh, red alert uh, uh, federal government uh, parastatus red alert uh -huh. when make federal government come begin dey tell all their this thing now say uh, all strange faces and uh, visitors restricted so which mean say if you get better thing wey you wan go do for federal government secretariat now you go first need to stay for gate wait at the gate if dem wan tell you to sign dem go still bring the document for you to sign there dem tear your paper for you and you walk away but will that help the administrative aspect of nigeria no, so they should so know for you to have got it to that level yeah for you to have got it to that level e show say the country the security don die finish na im make am when dem dey talk about the issue of restricting people but unfortunately wetin dem no know be say for that man to even tell you say i ah, dey come he don come Now the day when we had a drama, now, when they were telling, they said they cuddled off, they cuddled off, uh, they ring out Abuja. Mm. I, I I laugh <laughs> when these guys don't they sleep with una eh, since for eh, Abuja. Not be rigged out now, right now now in. They rig in. <laughs> They rigged in because yes. when you look am they rigged in. So mm. my people our advice to the indigenous people of Nigeria till today now una see plenty pass. Very true. And in politics, it's a game of number. In war, it is number. Let's be sincere. And then, two, what you need in war, because Nigeria is in war and we are in a hostage situation, what we need is cooperation among those who are being terrorized, who are being uh, the people when they host, when they keep hostage. Hostage. Now, for them to do with they call collabo and have unity of purpose. And the moment we are united, we can get it. even the very government on their own will, will be forced to submit those who are their own sponsor and they see we will, we will prosecute the sponsors of boko haram very mm, soon um, police nigeria army the dss that does not know who a boko haram member is will know the unknown gunmen mm-hmm. that one alone no let you know say na something dey happen. okay the more you look the less you see. a policeman that does not know the boko haram member a police officer the dss officer is it, i mean intelligent uh, uh, nigeria intelligence agency when you no know wetin dem dey call bandit who the bandit is uh, oh, no the oh, oh, unknown gunmen in the east but they don know them in the north. Mm. Mm. Ah, waiting, <laughs> waiting. when even the whole inside arm itself on their own they dey kpai kpai kpai kpai those wey come from a particular angle and leaving the world that are from okay. what are you trying to tell us. oga adeoma i read something this morning as with as i dey prepare to come out come studio i read say the uh, security organizations security mm -hmm. uh, listen say that they send they no dey send people the indigenous people from the east or the west and all those ones to their place instead they send people from other areas go there if as as a security conscious person let's be realistic if something they happen for a particular place who you think say they suppose send go to go quench the matter if you really wan quench the matter who you suppose send your people send your young people to am make e talk to your people simple because na im know the language that the people understand simple so if i choose if i choose to send during campaign na your people dey send to to go talk to their people. okay so if i purposely send another uh, people wey no dey understand those ones go there then i get a motive yes for doing just that yes and that, and that is na na wetin dey happen for east presently be that. you see right now the youth for east say they talk say they don discover they do a press conference yesterday say they don discover say the present army when they send come one they are all northerners and from a particular uh, ethnic group of the north. Mm-hmm. That is one. Not they not dig and grave with Hausa issue now. Okay. But they can't discover say they they on a secret mission. Investigation from they themselves. They on a show say they they on a secret mission to depopulate the youth mm. go in the east. In the east. This one a press conference yesterday. Oh. yesterday but, but, but probably it's, between, maybe if between, it come out from between me and you well we, we, we, don't talk am since before now now saying now what did they go on and you discover that when you really look at the soldiers there they were just soldiers that were recruited during the period when they say they catch a lot of Boko Haram, um, and, and, um, later so they, so they, come to say they, they, they pardon them, pardon them, uh, they repented and brought, and them, brought in, them, in, into the Nigeria army. Now those group of people go east. Okay. So what have you told them? when you were commanding them to go. Okay. I think this time around, the present chief of army staff need to do a, rep- I mean a repair on that language. Otherwise, we go talk So even you too know what they go on. Okay. Just the way you quickly they tell House of Senate and Rep Somebody they call the man wey they give money to say you don't know anything about that matter mm, mm. you can correct whatever wrong that had been done right done now. now. my own be that mm. but right now the indigenous people of nigeria need to put mind together work together as one a broom can never sweep until they become a binded broom and therefore when we stay together we can now they, now they call broom again now uh, <laughs> eh, no not be the one wey dey that symbol o no no no not be that one na the one wey dey your house wey you take dey really <laughs> see to know na that one i dey talk e that symbol o no that symbol o e get issue e get issue. okay oh, gade amaka na the book book na the book broom okay uh, that one na book broom okay na be political broom no no no no the book broom so my people my advice be say fine The thing, say they don keep us hostage but the population where we be we fit take advantage of am take us help to get the country back and dem will secure it forever na so i see am i dey greet una na well done <laughs> ah, oh, my name na uh, adeomo Um, before we come comot for inside studio still on advice to our people Yeah. you know a lot of strangers we we read for eh, papers yeah. say eh, a trailer loads of eh, strangers dey waka go different places in the east they say they even carry them go barrack say when they reach the barrack they no be one open gate for them. o say but until like say they get information a call na im dey take open when they come dey interrogate them. they say they carry them come for training training for what okay that one na <laughs> west for even happen sorry for west west Eh, so na im make the the security group wey dey west arrest all of them. okay now we have to be careful be as we talk proactive a lot of strangers are coming now dey around us already be careful with the information the way you share the way you talk in public the way you talk in public be careful what you say in public in fact if possible sef not dey even go all those uh, beer parlour wey una dey talk be careful who you invite to come and help you farm. farmers you, know, you are showing the person your, your your forest and it's dangerous. i told you something i i no know what i tell you i notice something when i carry some people go work okay. for my farm and i come notice say eh, after They do the work finish the thing no gree grow again i con dey suspect <laughs> i con dey suspect so because of that i stopped using those people i con dey use um, uh, yeah, people yeah. the immediate when, people when around you, me you, and you, i con dey see a difference. a difference so anyway that's na a story for yeah, another day you go let una know <laughs> things yes, dey go on things dey go on so make all of us dey very proactive open our eyes shine our eyes well well mind wetin you dey talk the information wey you dey give out you fit dey sell yourself out out seriously and all strangers this is na wetin where eh, community leaders suppose come in be this you know for us to identify and all that so or uh, make all of us just dey and another thing i wan quickly add join another hmm. quickly may i quickly add join wetin madam talk there is wetin we dey call emergency permit paper now wey dem dey do with three thousand naira and e go get the location of stay i check about eight yesterday i discover all dia resident na edo hmm. but you discover say either they just dey knack container say na shoe dem dey do hmm. they are moving around they are very helpless they no even know where but na mapping that na security mapping so some of these people, when you dey think say they carry they tell you say they get paper to stay in edo suddenly immigration just raise paper just begin give all of them like that mm. over one million set of human being to stay in edo state ah ah for which house all as i dey talk to you now every uncompleted building in edo state is being occupied e don dey occupied by people wey you no even know and funny enough the real owner no even know them then by the time the owner go now say i want my property i want my property if, if, become, go there, if you go there alone is in trouble He you come become wahala yes because tools dey there so make way for every village open our eyes and take our action and then make una stop the use of constant bragging with facebook information be careful mm. you are selling yourself na where i advise you reach be that this morning o oh. My name is Adio Makao. Mm. Bye bye. Okay, and my people now they listen to our program this morning. Uh, state of the nation and we talk about the insecurity wahala and how me and you suppose they're proactive yes because we as the indigenous people of nigeria now our duty our responsibility to keep nigeria safe and secure for us and for the next generation to come yeah, i no get anywhere i dey go eh, oga dem i don tell you before now yeah. they no even wan make i travel go anywhere <laughs> so make i just stay <laughs> so god kukuma don make me make i love this country before yeah, so yes, i dey so. do everything possible to make sure say the society <laughs> e dey very good for me and my children yes. to to enjoy anyway so na our hand e dey if you if you think say where you dey my brothers and sisters wey dey obodo oyibo say you dey safe for there bros sis home na home o <laughs> anytime any day if you no know na even americans i dey tell dem say say nigeria no dey safe again say make dem make all of dem carry their kaya dey come back to their their place you wey dey that place if dem tell you say carry your kaya dey come nigeria you go fit <laughs> join us join make we put hands together to create a conducive and a beautiful environment for you and i and for the next generation to take over from us may we not make we not mind all the the politicians where they feel say but so so the thing now the thing that don't come there then now they come they cry eh. na our own we dey prepare make they dey dey face their own vip list. I be abi okay make them face their <laughs> vip list so make we uh, prepare to protect ourselves. all right till next time we go come my name na olayemi. abi abi adeomo akau. Um, eh, but mona stay tuned for the next program where they come. very soon. soon. Asalotuna.